our president muhammadu buhari he don talk again o hey, hey. he don assure everybody for dis country say make everybody calm down make everybody no make everybody no do gra gra say make everybody no no dey no dey no make everybody no get high blood pressure for dis country say him as the president of dis country wey be say him remain five hundred and something days wey be say him go comot for dis country for as in be say him go comot as di president of di of dis beautiful country him talk say him no go exit di government as a failure <laughs> him talk say him must surely succeed say him must surely succeed say na na success be him name him talk say no matter how wetin dey happen for dis country say him must see say him finish as a winner as a success for dis country na for one meeting na him talk dat kind thing yes him talk am with all the security stuff they bring report to am so as the as the say as the as the man council report our buhari city report him talk say him dey impressed with the report in fact with the new cso or what they call am with the new uh, security officer wey be abi is security officer wey they call am cso chief security officer wey say we just appoint for nigeria him talk say in fact him dey happy unto say dem dey appoint another chief security officer for dis country he come talk say if this man no still do well again say they go comot am for the post wey be say him dey upon say he dey find he dey find every way to make sure say the issue of insecurity he become something of past in case you no forget say uh, our brother garba shehu He talk something say very very soon say all this all this issue of wey dem call am all this issue of insecurity go become something of past Madeshina too, he talk that kind same thing again, say his country should go become thing of past by the time Buhari go leave internal as in internal go finish say all this issue of insecurity go become something of past and him come make Buhari talk say hey when I go finish my tenure for 2023 I go see say all this insecurity all these bandits all this Boko Haram all these killings where they happen front and back go become something of the past He come talk say in fact we don dey see changes for di country He talk say our obodo country don dey become peaceful small small e be like say our president don know say na our country dey second second worst war uh, country for the whole world say the the the most con the country wey say person no fit go the the the country wey say in dangerous we dey na we dey number two before we dey number three now we don we don dey number two now na afghanistan dey number one we don dey number two now we don dey go up small small. Après, they're going to talk, say, some Boko Haram, some insurgent, they don't, they repent, small smoke, and that repentance, now win-win for us for this country you know say like mama said talk am say with the way all these people dey repent say na a win-win for us so very very soon make everybody try to dey expect miracle wey be say go happen in the next with less than two years wey be say remain for our president to leave the post as him talk say he no go exit as a failure for this country. I remain your host, MC Top Secret Comedian. We can see you in my next edition. Catch ya.